iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutunzira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye uwari umujyanama wa mbere muri ambasade y'uburundi muri leta zunze ubumwe za amerika prefere ndayishimiye wari warasigariyeho ambasaderi yasabwe gusubira mu burundi ku buryo bwihutirwa jewe ntambo n'imvano nzi kuko urumva jewe nari nzi yuko nzoba ndi mu gihe muri kino gihugu ca leta zunze ubumwe amerika imyaka ishika kuri ine rero nari ntegeje ibiri ico nzi ni uko umudiplomate iyo bamurungitse ahantu ashobora kumuhamagara umwanya uwo ari wose bitewe n'ikindi kintu ari nk'ico bashaka kumubwira gishasha prefere ndayishimiye usabwa kandi kwishyura amadolari ibihumbi bitanu leta ivuga ko yakoresheje nabi muri leta zunze ubumwe za amerika umurepublikani mike johnson yatorewe kuba umuyobozi mushya mushya w'inama ishinga amategeko y'amerika It is my great privilege to introduce the 45th Speaker of the House, my dear friend, Mike Johnson, the Speaker.
umunyamakuru teogene manirakiza uyobora ukwezi media group mu rwanda akaba ari icyaha cyo gukangisha gusebanya yafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na fidele niyongabo muri leta zunze ubumwe za amerika umurepublikani mike johnson yatorewe kuba umuyobozi mushya w'inama ishinga amategeko y'amerika It is my great privilege to introduce the 45th Speaker of the House, my dear friend, Mike Johnson, the Speaker.
Mike Johnson umushingamateka w'umurepublikani wo muri leta ya Louisiana yatsinze n'amajwi amajana abiri na mirongo ibiri mu nama nshingamateka niwagira kane agenywe muri ayo mabanga kuva Kevin McCarthy ayakuwemwo ku itariki zitatu y'uku kwezi kw'icumi. Tom Emmer umushingamateka w'umurepublikani wo muri leta ya Minnesota yari yagenywe imbere yaho ku munsi wa kabiri yaravuye giturumbuka mu ihiganwa amasaha ane gusa inyuma y'uko agenywe insinzi ya Mike Johnson mu rugamba rutari rworoshe rwo kuba umukuru w'inama nshingamateka ni insinzi y'umugwi w'abashingamateka bo mu mugambwe w'abarepublikani batsimbataye ku vyiyumviro n'imigenzo vya kera abafise ivyiyumviro biri hagati na hagati muri uyo mugambwe bakaba bahahombeye abafise ivyiyumviro biri hagati baragize ibibazo vyo gushigikirwa n'abatsimbataye ku vyiyumviro n'imigenzo vya kera muri kongre ya amerika Mike Johnson afise imyaka mirongo itanu n'umwe ni umuntu atsimbataye cane ku vyiyumviro n'imigenzo vya kera aracuditse cyane na Donald Trump yahoze ari perezida wa Amerika yararahiye mu mabanga yiwe ejo ku munsi wa gatatu nyene isirayeli yihanangirije kuri wa gatatu perezida wa turukiya recep tayyip erdogan nyuma y'uko avuze ku mutwe wa hamas n'abayobozi b'intara ya gaza ari abantu bafashe icyemezo cyo kubohoza ubutaka bwabo mu itangazo ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa israel bwashikirije bwavuze ko kuba perezida erdogan yagerageje gushigikira umugwi ukora iterabwoba kandi yakoresheje amajambo akokeza urwango bitazohindura amabi ateye ubwoba y'umugwi Hamas amakungu yose yiboneye ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwabitangaje indwi zirenga zibiri inyuma y'ibitero vyihaye inkumbi umugwi Hamas wakoze ku butaka bwa Israel Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan ejo kuwa gatatu yavuze ko Hamas atari umugwi w'iterabwoba ko ari umuhari uharanira guhabuza no gukingira ubutaka bwa palestina igihugu ca turukiya kiri mu ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan cariyamirije ubwicanyi umugwi hamas wakoze ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka ku basivile mu bumanuko bwa israel yamara turukiya yasavye inteko za israel kwifata mu kwishura kuri ivyo bitero vy'umugwi hamas abategetsi ba turukiya baranebaguye bivuye inyuma ibitero vy'amabombe israel iriko ibandanya gukora muri gaza abayobozi mu muryango w'abibumbye batangaje ko ibitero by'indege z'intambara za israeli no kuba iki gihugu gishobora kohereza ingabo zirwanira ku butaka mu ntara ya gaza byakuye mu byabo abantu ibihumbi magana ane muri iyo ntara abanyayisirayeli bagera ku bihumbi magana abiri barimuwe kubera ibitero bya hamashi abo banyayisirayeli ibihumbi amajana abiri bimuriwe mu mahoteli n'amazu yakira abashitsi mu gisagara ca eilat kiri mu bumanuko bwa israel vyatumye leta ya israel yubaka ibibanza birimwo amahema yo kwakira abo bantu ivyo bibanza vyubatswe mu gice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru tel aviv ku banyayisirayeli baheruka kwimugwa bahunze ibisagara biri hafi y'urubibe n'igihugu ca liban kubera ibitero vya rokete vy'umugwi hezbollah ababa mu mihana yahitwa kerem shalom ku metero mirongo itatu umuntu avuye ku rubibe n'intara ya gaza bashizwe mu ihoteli iri mu gisagara ca Eilat mu bihe vyiza ni kibanza kiri ku nkengera z'ikiyaga gitukura abantu bagiriramwo uburuhuko ni kibanza gitekanye mu gihe abanyagihugu mu bice vyinshi vy'igihugu batekewe n'ubwoba Bruria Karni Hadas yarabaye mu gice ca Kerem Shalom Bruria Karni agira ati Many people are so terrified and so traumatized that they don't even dare.
abantu batari bake batekewe n'ubwoba kandi barahamutse muri iki gihe ku buryo badashobora no gusohoka hanze y'ihoteli kuba mu mahema ntibisa n'uko abantu boba bikingiye dukeneye gusubira kugira icizere mu bantu no kumva ko dutekaniwe our trust in people and uh, to rebuild our strength and feel secured muri gaza abanyapalesitini ibihumbi amajana n'amajana barahunze ingo zabo mu buraruko bw'intara ya gaza kubera ibitero bikomeye vy'amabombe vy'indege z'ingwano za israel bahunze kandi nyuma y'uko israel ibaburiye guhungira mu bumanuko bwa gaza imbere y'uko irungika muri iyo ntara inteko zigwanira ku butaka benshi muri bo bamaze indwi zirenga zibiri baba mu mahema yubatswe n'ishirahamwe mpuzamakungu onu sojude naim ari mu bavuye mu vyabo mu ntara ya gaza sojude naim agira ati صار لي انا هان بالخيمه تسع ايام يعني انا حتى بدي احمم اولادي مش عارفه بروح بدي اعبي ميه بلاقيش ميه maze iminsi icenda mba mu ihema sinshobora no koza abana banje kubera ata mazi mfise nta kibanza mfise co kubogerezamwo nta n'impuzu zisukuye nshobora kuronka naho mfise ndabicarika hatari umwanda ndafite impungenge baranakorora umwana wanje w'umuhungu mukuru afise hasi اولادي بيسخنوا بالليل اولادي بيسعلوا بالليل ابني الكبير مريض ازمه nta bimenyetso bihari vyerekana ko ingwano hagati ya israel n'umugwi hamas iriko irarangira vuba akaba ari ukuvuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zombi biteguriye kumara igihe c'ubukanye mu mahema
urakoze fidele niyo ngabo kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi yacu tuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo acuve wa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewu radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
uwari umujyanama wa mbere muri ambasade y'uburundi muri leta zunze ubumwe za amerika prefere ndayishimiye wari warasigariyeho ambasaderi yasabwe gusubira mu burundi ku buryo bwihutirwa arasabwa kandi kwishyura amadolari ibihumbi bitanu leta ivuga ko yakoresheje nabi yabiganiriyeho na mugenzi wacu oriyani itangishaka amakeke narayabonye ariko nanjye bimwe bimwe byarantangaje kuko urabona yabonye ukuntu yanditse urabona nyine yuko harimo ibintu by'ibyagirizi bimwe bimwe ntatahura ko nk'umuntu yiyumviriye yuko jewe nshaka kuguma muri leta zunze ubumwe za amerika nibaza ko aba asa n'uwihenze kuko aba asa n'umuntu atanze neza kuko jewe naraje ngaha igihe kitari gito imbere y'uko ndonka aya mabanga nyamucubahiro umukuru w'igihugu cacu general major vice ndayishimiye angira umuhanuzi ngaha muri ambasade washington nari nsanzwe ndi mu karuhuko muri texas kandi n'imbere yaho nari nsanzwe nza ndahaza yumva ndi umuntu avuga ati jewe nshaka kwigumira ngaha muri amerika mba mba narahagumye n'imbere y'igihe n'imbere y'uko nza kuhakorera ivyo bikorwa ubu rero jewe barampamagaye ariko amadate nabo yari n'amadate mbona atanyaranja cane kuko urabona ahantu maze imyaka ibiri haba hari ibintu utegereza kwitegurira bitari bike kugira ngo ugende nyine ibintu byose biri ku murongo kandi n'iryo tariki ya cumi n'icyenda yegereje narababwiye abajejwe kugura amatike ndababarira yuko jewe mbona ko ntaraba twaye yo gutaha ariko nk'iriko nditegura nzobabwira iyindi tariki ariko bo nabonye umengo bashimye guca bagura itike nyine hanyuma haheze iminsi baca bavuga bati kubera ntaje ngo iyo tike ngomba ca ndayiri- nkwiye guca ndayiriha Ah, ariko kandi muri iryo kete harimwo amakosa canke ivyo twokwita ivyagirizo ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwanditse budoma urutoke ku mafaranga ibihumbi bitanu vy'amadolari y'amanyamerika bavuga ko mwatwaye mutegerezwa gusubiza leta vuba bwangu Eh, ajya amafaranga mumenyeshamakuru jewe nta mafaranga nakoresheje ngo ngo nkoreshe ku ku giti cyanjye cyangwa ngo nshire mu mufuka iwanjye ajya amafaranga yakoze ibikorwa bya leta ajya n'amafaranga yakoze mu myiteguro yo kwakira abubahwa bacu muri ajya amatariki bavuga amafaranga yakuriwe ku twari twiteze abubahwa baza i New York hanyuma amafaranga arakora mu bijyanye na reservation y'amahoteli mu bijyanye na key encadrement burya rero aha muri leta zunze ubumwe za amerika iyo wakoze reservation ugatanga karte yawe bancaire iyo bishitse umushitsi akaza agahindura ntahaze bobo ntibibaraba ba- usanga amafaranga barayatwaye irya minsi yose uba waravuze ko umushaje azohashika azohashikira usanga barayatwaye kandi rero urumva biba biri mu mu- muri mu bijyanye na- n'akazi nyene kuko kwakira abubahwa nabyo biri mu byo tuba tujejwe bakira neza bagasubira inyuma bahimbawe kandi n'abo twakiriye icyo gihe bagiye bamerewe neza kuko nta kintu bigeze numva bavuga ko twaba tutakoze neza kandi kimwe ni ukongera ko nuko i- n'ayo mafaranga kugira ngo asohoke aba yanditswe icyo agiye gukora kuko tuyashobora gusohora parsheke z'amafaranga umuntu agenda agatora nk'uko umuntu yokunda ngo agenda aratora kuri mwebwe imvo n'imvano mukeka n'iyihe muri ibi byose jewe ntambo n'ibanu nzi kuko urumva jewe nari nzi yuko nzoba ndi mu gihe muri kino gihugu ca leta zunze ubumwe za amerika imyaka ishika kuri ine rero nari mpejeje ibiri gusa ico nzi ni uko umudiplomate iyo bamurungitse ahantu ashobora kumuhamagara umwanya uwo ari wo wose bitewe n'ikindi kintu ari nk'ico bashaka kumubwira gishasha kuri ibi rero ah, turabona muri iri kete ryanditswe mu rurimi rw'igifaransa ijambo les liens juridiques et administratifs et rompu Eh, ni iki gikurikira kuri mwebwe ah, muri make jewe igikurikira ndacitegura ninabona ntegereje kwitegura nkabona yuko hageze yuko nshobora gusubira mu gihugu nzosubirayo nta kibazo murakoze eh, mushinganahe prefere ndayishimiye ko kanya muhaye radiyo ijwi rya amerika murakoze cyane namwe mumenyeshamakuru kumpa ijambo yego mugira ibihe byiza umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro i kigali mu rwanda ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu yafunze by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu umunyamakuru theogene manirakiza uyobora ukwezi media group araregwa icyaha cyo gukangisha gusebanya eric bagira ubusa mu gufata icyemezo gifunga by'agateganyo umunyamakuru Theogene Manirakiza umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yavuze ko impamvu zikomeye zatanzwe n'ubushinjacyaha zituma akekwaho icyaha zifite ishingiro urukiko rusanga nubwo uregwa ahakana icyaha cyo gukangisha gusebanya bigaragara ko mbere y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka yakoranaga na Aimable Nzizera mu buryo bwiza ariko nyuma y'ukwezi kwa munani yatangiye kumubwira ko agiye kuvuga amakuru yari amufiteho abanyarwanda bakayamenya bityo umucamanza akavuga ko amasezerano yakozwe kubera manirakiza yakangishaga nzizera kumuvugaho amakuru yaramufiteho ku bw'ibyo urukiko rusanga hari impamvu zikomeye zituma umuyobozi wa ukwezi media group akekwaho icyaha bituma agomba gufungwa by'agateganyo ku kirebana n'ingwate yatanze nayo umucamanza nta gaciro yayihaye yavuze ko itatuma atabangamira iperereza ku itariki ya cumi z'uku kwezi nibwo manirakiza yafatiwe mu biro bya nzizera aho urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib rwavuze ko rwamufatiye mu cyuho yaka ruswa y'amafaranga ibihumbi magana atanu manirakiza yemera ko yafatiwe mu biro bya nzizera ariko ko atari yagiye kwaka ruswa ahubwo ko ari amafaranga bari baremeranyije mu masezerano n'imikorere n'imikoranire bari baragiranye ni amasezerano yari agamije kwamamaza ibikorwa bya nzizera bigendanye n'ubwubatsi bwagombaga gukorwa na kompanyi amarebe investment ku mudugudu bashaka kubaka uregwa akavuga ko ubushinjacyaha bwirengagije ibimenyetso byagombye kuba bimushinjura ibyo bikubiye mu biganiro impande zombi zagiranaga ku rubuga nkoranyambaga rwa whatsapp ayo masezerano yo kwamamariza nzizera yagombaga gutangira mu ntangiriro z'umwaka utaha cyangwa mbere yaho nk'uko yasobanuwe mu rukiko nzizera yagombaga kujya yishyura ukwezi media group amafaranga ibihumbi magana abiri ya buri kwezi manirakiza akavuga ko mu kwakira amafaranga ibihumbi magana atanu byaturutse ku kuba yari yaramenye ko nzizera atari kuzajya amwishyura neza ahitamo kuba amwatse ayo mafaranga mbere urukiko mu mwanzuro warwo ruvuga ko nzizera yemeye kugira ayo masezerano na manirakiza nyuma y'aho yabonaga amurembeje amukangisha kumusebya umucamanza yategetse ko uyu munyamakuru aba afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mbere y'urubanza mu mizi azafungirwa muri gereza nkuru ya nyarugenge imageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali umucamanza yibukije ko uregwa afite iminsi itanu yo kujuririra iki cyemezo ni urubanza rwasomwe uregwa atari mu rukiko ijwi rya amerika ryifuje kumenya uko uruhande rwa manirakiza rwakira iki cyemezo n'ikigiye gukurikiraho ni mu kiganiro kigufi twagiranye na jean paul ibambe umwe mu banyamategeko bamwunganira urumva twamwunganiye tubona nta mpamvu zikomeye zihari zatuma akekwaho icyaha ariko impamvu twatanze harimo n'uko twasabye ko byibura niba binashoboka kandi ni ibintu biteganywa n'amategeko yatanga ingwate ariko agakurikiranwa adafunze ntabwo rero urukiko rwabishingiyeho rwumvishe cyane by'ubushinjacyaha twubaha ibyemezo by'inkiko ariko kandi dufite iminsi itanu yo kuba dushobora kuba twashurira icyo tugiye gukora twebwe tugiye kureba uwo twunganira yego arebe uko bimeze hanyuma ndemera ntashidikanya ko kirakurikiraho ari ukujurira ariko ni ububasha ni amahitamo y'uwo twunganira ukurikije amakuru atangwa na bamwe mu bagize kompanyi amarebe investment barimo Virginie wambaye inema bavuga ko intandaro y'ibi byose ari amasambu y'uwitwaje n'inkunda banyanga nkunda banyanga ni nawe nyina wawe wambaye inema ni amasambu yari yaranyazwe n'abantu bamushinja ibyaha bya jenoside biza kurangira uwo mukecuru abaye umwere bavuga ko manirakiza nyuma yo kubakorera inkuru z'ubuvugizi bagasubirana ayo masambu afite ubuso bwa hegitari zigera muri esheshatu yagiye abasaba kumuhaho ibibanza bibiri bene byo bakabyanga agatangira kubatera ubwoba kugeza ubu bene ayo masambu bavuga ko batangiye kuyakatamo ibibanza bisaga mu ijana bikazubakaho amazu n'uwitwa Aimable Nzizera nyuma akazayagabana nabo mu muryango wa Nkunda Banyanga Manirakiza ariyongera ku bandi banyamakuru bane b'abanyarwanda bafunzwe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe eh bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dusubire mu burundi hongeye kuboneka ikibazo cy'ibura rya lisansi abakoresha ibinyabiziga bica amafaranga binywa lisansi barinubira ko nubwo igiciro cyayo cyiyongereye itanaboneka cyane cyane umurwa mukuru w'ubucuruzi bujumbura eroje wirikaneza amasitasiyo menshi nta bitoro afise cyane cyane ibyo mu bwoko bwa esanse ahabonetse gike naho abakiriya baca bakiravya bwo nyene abashoferi b'amatagisi n'amabisi bavuga ko ibagira ko ingaruka mbi uyu musore anyonga tagisi yabwiye ijwi rya amerika ko akazi kahagaze kuko aguma yiruka araba aho yotondera igitoro amaso agahera mu nzira akazi twahagaritse kubera igitoro nukuri none tuza kubaho gute tudakora ubu mfise 3 jours niko ndarondera igitoro ariko nakibuze naciye amasitasiyo menshi na gitoro gihari eka n'uyu mugabo atwara bisi akaba aroni kose ashabuzwa no kubona igitoro kiduzwa ireyi ariko kukironka rukaba rwagatana turazunguruka tugahangayika cyane rwose kubera nk'ubu tuvuye kuri kotebu batwazungurutse ahantu hose n'imirongo igitoro turabona kigira cyasuye kuba ndansi cyasuye kubura umushoferi akoresha bisi yunguruza abantu n'ibintu hagati y'igisagara c'ubutunzi bujumbura n'intara ya ngozi mu buraruko we yifuza ko leta yotuma iduza ibitoro uko ibishaka ariko bikaboneka yaganiriye n'ijwi rya amerika yabuze igitoro kimusubiza mu buraruko bw'igihugu inyuma y'ukururutsa ingenzi yari yakuwe ingozi kwa moya namba baduza kandi ariko nukuri igitoro kiboneka ko igitoro none twe turabatransporte tujya kuba turonse igitoro abakiriya nabo hariho abakomeresa baba kubera bakoresha ibitoro ni ukuvuga transporo nukuri ni ikintu gikenewe ndazi mwese murabizi bamwe mu badandaza bemeza ko akazi gasa n'akahagaze uyu mucuruzi wo muri zone rugajo muri komine mugina mu ntara y'ibitoke ntagishobora kuja kurangura mu zindi ntara umwenegihugu ntashobora gusuma ari muri shingene rogero kugira ngo agende muri ni komine kugira ngo natafise ibihumbi mirongo ibiri ntashobora kugenda ngo agaruke ari umutwe wiwe kunda gusumira mu kayanza ingozi utuntu turangura nta mwenegihugu ngaha akigenda kubera igitoro abandi banyagihugu nk'uyu agendesha ipikipiki bemeza ko ibiciro by'ibitoro byaduze litiro n'inusu nk'urugero ya esansi itarenza ibihumbi ndwi n'amajana atatu ayironka ku bihumbi cumi n'indwi ku isoko ya magendu ikibazo cyitwa igitoro cyaramaze kuba ingorabahizi mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo uhe igitoro cy'u Burundi wohega urumogi urumogi mu minota itanu burose n'iburu ushaka ariko igitoro ni ingorane iritiro kuyironka cya gikinzo cy'ilitiro n'inusu ni ibihumbi cumi n'indwi cumi n'umunani ni ibintu bibabaje ibi bituma abashoferi b'imiduga yunguruza abantu n'ibintu bishingira ibiciro uko bishakiye abashoferi baducurofuna buhoro reka abanyagihugu bakaducurangura uko bishakiye ni ukuvuga ko tumerewe nabi ubuzima bwa misi yose nta biciro ofisiyere bizwi mu ntara zitandukanye aho igitoro kibonetse kimara akanya nk'ako gukubita urugohe abashoferi b'imoto bo ku murwa mukuru w'intara ya bubanza bari bizigiye kubukura mu cibo babonye amakamyo apakuruye kuri uyu wa kabiri ariko kubera ubukene bwaco abakiriya bava mu mihingo ya kure baciye baza kimara umwanya urumerumara badashikiriwe baganiriye n'ijwi rya amerika batumye buratondera ejo cyari cyaje mbwo hari haje gikenya mugabo cyamaze umwanya umwanya w'umerumara kubera bagitondeye bari benshi cyane ngiye kumwesha asanga kirakamye n'ubundi mbona ntashembika hari haheze nk'iminsi itatu ngaho ubanza atakiboneka igito cyagiye kinywa abantu bavuye mu mihingo itandukanye icyanguye abanyabubanza gusa cyanguye nk'abantu bavuye mu mihingo yo naho kiboneka kimara iminota nyamba bavoma bakagira jesinzi nk'ejo cyaraje saa kumi nk'ejo cyaraje saa kumi kugera saa mbiri gitondo cyari gikamye benshi twagiye kunywa turakibura ahubwo twamigoye mu mazi ahubwo nyamba bashaka kukiduza ntibakiduze nyene hama bananye kimboneke tubajije umushikiranganji w'ubutare n'agataka ari nawe yajejwe gutunganya ibitoro ibrahimu wizeye mu butumwa bwo kuri whatsapp yatubwiye ko hari habaye akabazo ku munsi wa mbere muri obert ikigo kijejwe gutoza no kwegeranya amatagisi ya leta katumye haba ihungabana mu itangwa ry'igitoro kuva mu kwezi kw'indwi ibiciro by'ibitoro mu burundi bimaze kuduzwa inshuro zitatu ijya nyuma byadubugijwe hari kuwa cenda ku kwezi kw'icumi umushikiranganji wa mbere yavangirira ko buca yasavye abarundi mu mpera z'ukwa cenda gutegura imitima avuga ko uko ibiciro bizoja biraduga kw'isoko mpuzamakungu na leta izoca ivyisunga aha yari mu kiganiro ca mbere y'abashikiranganji bagiranye n'amenyeshamakuru ku murwa mukuru wa politike gitega anagira imenyesha ariko baratwumviriza bose ko twafashe ingingo y'uko uko igitoro kizoza kiraduga ariko ntabwo tuzoza tuduza mugabo tukakiduza twisunze ku isoko mpuzamakungu uko biriko biragenda no mu bindi bihugu byo mu karere ibiciro by'ibitoro byadugijwe ariko kubera bifise ibigega ntega bizoza hari amafaranga amaleta arihira umuguzi nk'uko vyabaye muri kenya mu burundi umushikiranganji ibrahimu wizeye yahebuje abashinga amateka n'abakenguza amateka mu minsi iheze ko ikigega ntega bizoza cera kandi ata buryo bw'amafaranga leta ifise bwo gusubirira kukinagura perezida ndayishimiye yisavye amusaba gutorera umuti ico kibazo agira ati nta robine mfise mvomamwo amadorari n'ibitoro eroje urika neza ijwi rya amerika
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu mu gihe umwaka w'amashuri muri repubulika ya demokarasi ya kongo umaze amezi abiri utangiye abarimu bigisha abanyeshuri b'impunzi b'abarundi mu nkambi ya murongwe bahangayikishijwe n'uburyo bigisha bamwe mu banyeshuri bicaye hasi abandi badafite ibikoresho by'ishuri uvira vedaste ngabo muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikomeje kuvanwa mu nkambi z'agateganyo za sange na kavimvira zikajyanwa i murongwe ugeze kuri bimwe mu bigo by'amashuri bya epekasaba na simadi usanga bamwe mu banyeshuri bajya ku ishuri nta myambaro ndetse n'ibikoresho by'ishuri bafite abandi nabo usanga bicaye hasi mu gihe abandi nabo birirwa imuhira kubera imyanya yuzuye shugwe ry'imana blandine ni umunyeshuri wiga mwaka wa kane mu mashuri abanza ya kasabade asobanura yuko bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo kwiga badafite bimwe mu bikoresho by'ishuri numva nosaba dupfokete iniforume dupfokete amakaye abana batugabanye tube bake nosaba yuko bagabanya abana bubaka ayandi mashuri babashyire mu yandi masaha maripo angelique yigisha mwaka wa mbere w'ishuri ribanza rya kasabade agaragaza yuko iki kibazo cy'ubucucike mu mashuri ari ingorabahizi kuri bo bitewe n'uko mu ishuri rimwe usanga ririmo abanyeshuri barenga ijana abanyeshuri benshi benshi cyane nkanjyewe mfise abanyeshuri ijana na mirongo ibiri ibibazo ngira ni byinshi kubera abo bana barabura honyine ho bicara bamwe nkabicarika hasi ugasanga nicarise batanu kuri pipitire kandi bitari bikwiriye vurema gutahura birabagora cyane kubera ari benshi ugasanga ikigwa kimwe uri kurakimara hafi kwindwi yose kubwira urabe ko abana batahura nyandwi celestin n'umwarimu wigisha amashuri abanza y'imurongwe yemeza yuko mu ishuri yigishamo harimo abanyeshuri barenga ijana avuga yuko ubu bwinshi bw'abanyeshuri bugira ingaruka ku myigishirize yabo ubwa mbere iyo uri kurigisha abana benshi biragora kubakurikirana bose ntiburengana ku itaburo ngo bandike nko mu gihe uri kurigisha ikiga cyo kwandikisha biragoye ko isaha y'iminota mirongo ine n'itanu iza guhera bose wabacishije imbere wabafashe ukuboko nka turi twigisha abo mu ya mbere ubigisha uko bandika iyo ni ingorane ya mbere iya kabiri usanga bigoye kubakurikirana mu bijyanye eh, no gugira induru mu ishuri kuko ibyo uriko urigisha uwo uriko aravuga hajya ntube umubona ku ishuri ribanza rya simad ryubakishije amabati n'imbaho umuyobozi wayo musebenge hasani lambert yemeza yuko mu ishuri hari hasanzwe higira abanyeshuri mirongo itandatu na batanu ubu ari kwigira abarenga ijana bitewe n'impunzisha ziheruka kuzana mlongwe Patana na, na sheria ya serikali, masomo inaombwa kila darasa liwe na wanafunzi gukurikirana n'amategeko ya leta muri buri shuri rikwiriye Sasa kugira abanyeshuri sisi, mirongo itanu na ile batanu shurti iko ariko mbali kuri na twebwe sisi, ayo wakuona mategeko sisi ntakurikizwa tuko pembeni kubera na twegereye kambi ya inkambi wakimbizi.
y'impunzi Wakimbizi impunzi ni nyinshi ni ziva mu wengi nkambi sana z'agateganyo wanaotoka katika niyo mpamvu usanga masiku ya hari ishuri ririmo transit. Kwa ijana na hiyo, mirongo ibiri cyangwa ijana na wanafunzi, mirongo ine hesabu inaongezeka darasa mwa sasa mwa iko watoto mia moya makumi mbili mia moya makumi ine bamwe mu babyeyi bo mu nkambi ya mulongwe bavuye mu nkambi za sange na kavimvira bemeza yuko hari abana babo babuze aho bigira kubera ubwinshi bw'amashuri kuko bamwe muri bo birirwa ku kiyaga cya tanganyika na mutambara baroba turagerageza kugenda ku mashuri atandukanye tugenda kubandikisha bakatubwira ngo haruzuye urumva ubu abandi bana bo bariko bariga eh, n'abandi b'iwo- b'iwacu bicaye nk'uwanje bose hamwe umva abana bane bose ubu baricaye muhira nta n'umwe ari ku ishure twagerageje kuvugisha haseri kuri iki kibazo cy'ubukene bw'amashuri mulongwe ntibyadukundira umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya mulongwe deon tagirutimana avuga yuko iki kibazo bakigejeje kuri haseri ibabwira yuko ifite amikoro make amakuru dukesha abashinzwe uburezi mu nkambi ya mulongwe yerekana yuko abanyeshuri b'impunzi nsha ziheruka kuvanwa kavimvira na sange barenga magana atatu uvera sengabo ijwi rya amerika uvira ahantu dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara bashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi wongorera ugusasira ukubuza ibitotsi ari inyuma y'inzu umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimyimana radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru aho muri